hello my country people. how na dey o oh? dis is Maureen gist tv i greet una according to na time my country people. yes so oh. our king whether they call the oni of ife ha my people. na the latest where be say they e happen na won't bring comfort now yes so oh. una know say olori naomi visit one hospital where be say he go visit a eh, woman when he born picking to go give them gifts, everything naomi dey use her own uh, ngo take dey support dis uh, people. When e be say dem just deliver for hospital she go there apart from the latest one from naomi side yes the oni of ife don send say make uh, olori naomi return back to the palace so he don't beg naomi again o oh, e don resume reconciliation again meanwhile our beautiful naomi still the verse. You know, saying because the whole thing don dey settle na as this dis eh, ere eh, eh, odua and tony pepper con go write those things na that one e con kuku scatter everything i dey tell una say dis ere odua now they don dey accuse am say im dey kerewa oni of ife or here and oni of ife dem dey run things together because dem no understand where this jealousy dey come from from the part of our Odua side. They don't know where the jealousy they come from because those things where we say the Are Odua, Eru Edua, Abiare, they call themselves. <tsk> My people, man, I know verse, I know, I know, be Yoruba. I be Omo I saw that they call me. Oh. saw those big big yoruba where they do no like me I so that they call me omo igbo stop talking about our king Ọmọ ibo talk about una ọmọ ibo and una dey there dey yab una own eh, una own king o oh. meanwhile ibo na ị e dey talk good about una king meanwhile una say una be blogger una go see una yoruba pipo dem go dey talk rubbish about una king we wey we dey even dey promote una culture sef una no go praise us una go see dem dey partial dey call us omoibo yes so my people o oh, hmm, no be small thing o oh. so um, una know say hmm, Ooni of Ife and Olori Naomi dem don dey reconcile Olori Naomi don dey give am second thought say ah make e come back to the palace and all those kind of stuff so but um, this uh, write up when uh, this uh, two witches dem go write for social media talk say. They insult naomi talk say you no dress well gbogbo like say they know they see the ones where they dress like this one when e dress una no see that one make una talk na only fourth find that's im they be They just dey find where they go take make naomi make it sad but god when he did heaven big pass all of una one by one so know only of Don't call olori naomi Don't even um you know say they always they if you no visit naomi if you no visit eh, nikawo you go send say make they make make you see tandenikawo for video call just like that so im don eh, call lori naomi or im don tell am say him dey miss am make he come back to di palace lori naomi dey vex say no way im no go come back to dat palace as far as say those pipo wey be say dem full di palace dem no dey give am rest of mind so but um, wetin we the internet in-law dey try to tell the owner of ife be say since e be say e no get grip of that palace e be like say they don do something for that palace wey be like say na coven wetin e go do be say make we kuku eh, relocate naomi comot for dat eh, ife if na lagos make e go buy house put im son and im wife for there here naomi go enjoy absolute peace of mind so that in case if dem get anything for for palace olori omie go come come do wetin im wan do and e go go back because with dis kind of hatred with dis kind of venom wey be say dem dey pour then di hatred di anger di kind hatred wey be say dem dey get for where queen naomi dey wen e be say she no even do no be say she get anytin wen e be say e do dem. no be say she offend dem dem just hate am for no just reason dem talk say im turn di palace to church say dia own eh, gods dey vex say naomi dey spoil tins for dem say why e go turn di palace to church i say like seriously? so olori naomi no wan disturb una palace again e no want to e no want. make una dey there they serve una witches and wizards and they perform on a coven for there then why if the owner of Ife still loving wife make e find somewhere put in wife so that to protect in wife that is how a good husband go do since they be say the palace don't turn to tourist attraction every rat cockroach pussycat o oh, all the gbogbo everything anybody wey dey pass e go enter palace go go do good face do good face for kabiyesi then this woman wey dem dey call iyaloja wey be say iyalaje wey be say she no dey mind her business wey she no dey mind her business wey she dey poke nose into Ooni of Ife marriage like say im na im be the second wife i no know which which one be im own that is why if person no mind im business they go they go rub am with anything wey e see na make people come dey talk say yes say she dey terewa the Ooni of Ife say even one prophet say make he swear so my people o oh, um, the thing wey e dey there now be say the Ooni of Ife actually want im wife back yes he want im wife back now. na na only Naomi na be the person wey e be say im don announce to the world say na im wife and as Naomi leave sef he never eh, eh, leave naomi he still dey call am but he still dey do king no dey beg but he don hooker this time around him don come him don tell naomi say you no go come back to di palace naomi say no way you no dey come back to dat palace except e go you go set boundaries so na di tin wey dey there be dat so all those women wey be say everything i na hear say. And the king don't they talk with his wife That time I go start to perform all una witches and wizards una they waste on una time yes una they waste on una time because the only of ife heart they for wear in wife they. and according to reports what we say we hear we hear say the people where we say they do only this thing Then do I say you no go fit settle down with any woman Then do I say he and woman no go stay together Then do I say if you if hmm, oh god i never see where somebody go get gold e go carry am away because god finish work for the only of Ife faith but god help am god really remove shame and reproach from im life okay as naomi don born and make una see di tin be say e dey vex naomi join sef be say una see dat pikin wey be say di um, king born e hide am from olorunnaomi o oh, e no let olorunnaomi know. You no let her know as e go give woman belle five months as e born tadeni cow nine nine dey take born that one That means naomi dey four months pregnancy naomi dey five months pregnant that woman go dey one month pregnant so as naomi born after five months nine this uh, other uh, side chick born and he call her from queen naomi naomi no know now they say am so naomi no know He hide them from her she no We make una see how all those things will be say reach to make person best. no be say as a king you no get the right to marry second wife or you no get the right to marry another woman but at least make you make your first wife happy make e um make it approve her. make she bless the marriage at least make she dey happy with whosoever they come as another olori so now they say so all those things be the things where be say he really pain naomi naomi heart they heart broken, and being that the king not just they show am affection all those kind of thing if if if the uh, naomi wants a husband a husband is nowhere to be found i mean the the king just allow this kingship thing take all over and but you no know say there's life after kingship after all you have to give your wife all the attention after all naomi is a small gainer, so he need a husband but waiting naomi see for pot of soup you know a different no be waiting the expect from oni of If you say as na uh, oni of ife marry am discover say e go really um, dey really they show him affection They get im time They spend quality time with him. all those kind of thing Eh? Because if to say only of Ife they do accordingly, according to how it's supposed to, maybe now the second pikin eh, or Lori Naomi for don get the belly or if for don born because by November by now Tadenika will be two years. Make you see say only of a marriage with Naomi, they very young. And you're not supposed to allow distraction to come in between in marriage, especially all these um, title women when it takes around in palace e no good so di onoyo fife i no tell una lie o oh. di man dey regret e dey regret most especially dis one wen e be say we don hear say one billionaire wen e be say even big pass di onoyo fife dey eh, come for naomi allegedly o oh, my pipo i no go fit stamp am that's what i heard and from wetin we dey see e be like say oneyo fife eh go fit if e hear dis kind thing now e fit be say im go dey jealous all those kind of thing so the only thing we be say i go talk be say if oni of a fee say as naomi leave am think say whether naomi no be hot cake eh naomi no go rich ground no people they will be say because nobody will want nobody will no want to marry wife material because ma naomi wey una dey see so na wife material na baby oku hundred was she is be full package everything complete so anything wey man they fight for woman e dey for naomi She's a prayerful queen. She's beautiful. She can present, she can represent, she can present herself very well. So what else will a man ask for? So, hmm, my people, at the time when he did your bet, as for Ashley and uh, the so-called um, uh, Tokpe, uh-huh, there's another thing maybe I won't talk again. When I see this car, when it be saying this particular car now, when e be say dem come come sample for social media that time wey dem say Ooni of Ife buy car for im second wife abi baby mama dem say oh na washi o oh, say nothing like that. say na di girl na di Tope na im buy her car by herself o oh. make una see say all these people, dem just dey use all dis things take dey find Naomi mouth just want to dey take dey pepper am The Oni of Ife no buy any car for for the Toko Tokpe. This car one at the see so. According to wetin dem talk, dem say na she na she herself na she buy the car. Come go pay bloggers. Make bloggers come write say ah Oni of Ife don buy car for im baby mama. Two two cars for that matter na im dey talk. Dem say white and black. Meanwhile as I did do my research, I don't see any black car, only a eh, red car. Sorry, they say red and black. As I did do my research, I don't see any black car, no, only red car. And that red car, they say that she buy and by herself. Say only if you know any buy car for her. Say all those one are FEC Now she just do. She just use am dey form activity for social media so that uh, Naomi go feel bad or maybe they go feel bad, something like that. so my people oh, hmm. na this one na say make i carry come oh. for those of una na i dey like to come to dey leave bad comments and i sabi oh, my own be say na con ten t dey create and as i dey here na my lane na dey if you no like wetin i dey do waka pass waka pass is isala after all everything wey dey do na to the promotion of the kingdom of ileife no be say i dey bring down the kingdom no rather na all those big-big bloggers wey be say. dem no like una king na dem and dem dey insult una king wife dey insult una king we the igbo omo igbo bloggers we never insult una king for one day so my people o oh, na dis one I say make I carry come o oh. in case you never subscribe to dis channel abeg make you hit di subscribe button wetin una think about dis whole thing una feel say make naomi go back to di palace as oni of ife tell am say make she come back to di palace or una feel say. no need for her to go to the palace since he did say witches and wizards and coven people full there make oni of ife find another place where be say olori naomi and im son go dey so that peace go reign This one when e be say they don't turn the di eh, palace to tourist center where be say dem dey lodge everybody they they stay they poke nose dey find olori naomi mat so my people o oh, i go dey bring una more gist as the thing they unfold i go dey bring una more updates. una have a nice day bye.